turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na joe diane ninahazwe mu gihugu c'u burundi kefa n'ibizi umukuru w'umugambwe kodebu iragigandadaye yaraye mu mvuto ivyaha yagirizwa ntibiraja habona ariko mu mugambwe wiwe bari n'ico bikeka bwe mu mugambwe w'abahizi kodebu iragandadaye wakiranye mubabaro ntangere itumwako ndetse n'imfungwa ry'umukuru w'umugambwe kefa n'ibizi insiguro yero yose twobiha ubu ni jean de dieu ndereyimana ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe kodebu iragigandadaye uwo mugambwe wahoze witwa frodebu iragigandadaye irya nino ku isi umurwi wa hamas uvuga yuko israel yaraye isambuye ibitaro vyari vyuzuyemwo abanyepalestina tubateguriye tubafitiye n'ikiganiro amerikana musangwa ikaze kandi na mwaramutse nongere ndabahega keye n'ikaze mu makuru yacu muri kano gatondo nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahera mu vy'intambara ya israel na hamas uwo murwi wa hamas utangaza yuko igitero c'indege israel yoba yaraye igavye ku bitaro biri muri gaza casambuye ivyo bitaro vyari vyuzuye abanyepalestina bakomeretse n'abandi bari bahahungiye ibiharuro bitangwa na hamas vyerekana ko abantu amajana n'amajana bahasize ubuzima ibindi na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mu itangazo umugwi Hamas wasohoye watangaje ko Aiman Nofal Abu Ahmad umunywanyi w'inama nkuru ya gisirikare akongera akaba ari umusirikare mukuru ayoboye ishami rya gisirikare ryawo Al Qassam Brigades yiciwe mu gice kiri hagati mu ntara ya Gaza. Igisirikare ca Israel nticemeje buno nyene iyicwa ryiwe igihe itorokanirizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryagihamagara kugira kigire ico kivuze ku vyo umugwi Hamas watangaje. Israel yarakoze ibitero vy'amabombe mu ntara ya Gaza iyobowe n'umugwi Hamas hari mu gikorwa co gusubiriza mu ndumane abagwanyi b'uwo mugwi ku bitero bakoze ku itariki indwi y'uku kwezi kw'icumi ku butaka bwa Israel. Nivyo bitero vyihaye inkumbi kurusha ibindi mu mateka y'igihugu ca Israel. Abategetsi ku mpande zose batangaje ko abantu barenga igihumbi n'amajana ane bishwe muri Israel, abandi barenga ibihumbi bibiri n'amajana indwi barahasiga ubuzima mu ntara ya Gaza. Israel yarakuye benshi mu banyagihugu bayo babakuru bibe ihanana Gaza mu gihe ingwano hagati yayo n'umugwi Hamas ibandanye ni mu gihe bitashobokeye abanyapalestina imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane baba mu ntara ya Gaza kuva muri iyo ntara ya Palestina.
Fidele urakoze. Tukivuga ivya Israel na Hamas, umurwi wa Hamas watangaje kandi ko umwe mu bayobozi bawo bakomeye mu vya gisirikare yishwe mu gitero c'indege y'ingwano ya Israel mu ntara nyene ya Gaza.
Mu itangazo umugwi Hamas wasohoye watangaje ko Aiman Nofal Abu Ahmad umunywanyi w'inama nkuru ya gisirikare akongera akaba ari umusirikare mukuru ayoboye ishami rya gisirikare ryawo Al Qassam Brigades yiciwe mu gice kiri hagati mu ntara ya Gaza igisirikare ca Israel nticemeje buno nyene iyicwa ryiwe igihe itorokanirizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryagihamagara kugira kigire ico kivuze ku vyo umugwi Hamas watangaje Israel yarakoze ibitero vy'amabombe mu ntara ya Gaza iyobowe n'umugwi Hamas hari mu gikorwa co gusubiriza mu ndumane abagwanyi b'uwo mugwi ku bitero bakoze ku itariki indwi y'uku kwezi kw'icumi ku butaka bwa Israel. Nivyo bitero vyihaye inkumbi kurusha ibindi mu mateka y'igihugu ca Israel. Abategetsi ku mpande zose batangaje ko abantu barenga igihumbi n'amajana ane bishwe muri Israel, abandi barenga ibihumbi bibiri n'amajana indwi barahasiga ubuzima mu ntara ya Gaza. Israel yarakuye benshi mu banyagihugu bayo babakuru bibe ihanana Gaza mu gihe ingwano hagati yayo n'umugwi Hamas ibandanye ni mu gihe bitashobokeye abanyapalestina imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane baba mu ntara ya Gaza kuva muri iyo ntara ya Palestina.
Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye ku mugabane wa Afrika Liberia izotunganya inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu hagati ya perezida ahari muri iki gihe George Weah n'uwo bahiganwa yitwa Joseph Boakai ibiharuro vya mbere vyaraye bisohotse vyerekana ko Weah na Boakai begeranye cane Fidel turacari kumwe mu gihe ibirenga ibice mirongo icenda na bine ku ijana vy'amajwi amaze guharurwa baokai afise afise imyaka mirongo irindwi n'umunani amaze kuronka amajwi mirongo ine n'atatu n'ibice mirongo irindwi ku ijana mu gihe weya afise imyaka mirongo itanu n'indwi ariko ahiganirwa ikiringo ca kabiri yaronse amajwi mirongo ine n'atatu n'ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana hisunzwe ibyavuye mu matora urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwashize ahabona abo bagabo babiri bari imbere cyane y'abandi cumi n'umunani bahiganiwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu nshuro ya mbere y'amatora yabaye muri Liberia ku itariki icumi y'uku kwezi kw'icumi urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwatangaje ko igikorwa cyo guharura amajwi cyarangiye mu bice birenga hafi ya mirongo icyenda na bitatu ku ijana by'ibibanza byabereyemo amatora ibiharuro byashikirijwe byerekana ko haba weya canke baokai atanu umwe muri bo azoshikana amajwi ahagije kugira atsinde mu nshuro ya mbere inshuro ya kabiri y'amatora itegekanijwe kuba mu ndwi zibiri inyuma y'uko ibyavuye mu matora yo mu nshuro ya mbere bitangajwe icese nyamara inshuro ya kabiri y'amatora ishobora gutebeshwa hamwe hogira abashingisha imanza muri sentare ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri afurika mu burengero cdao n'umuryango w'ubumwe bwa afurika byarakeje leta ya liberia n'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora ku buryo byatunganije amatora yabaye mu mahoro kandi yitabiwe n'abantu benshi ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda perezida w'uburusiya vladimir putin yari yashitse ku murwa mukuru w'ubushinwa beijing kubonana na mugenzi wiwe uh, uh, xi jinping urwo rugendo ruriko rurakurikiranwa cane rwerekana ko ugukorana hagati y'ubushinwa n'uburusiya ataho biriko biraja ni mu gihe ingwano ibandanya muri ukraine ibice bitandukanye vy'isi bikiyamiriza uburusiya muri iyo ngwano fidel niyongabo perezida putin n'abamuherekeje bashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu co ku mugwa mukuru w'ubushinwa beijing mu gitondo co kuri uyu wa kabiri bakiriwe n'umushikiranganji ajejwe ubudandaji w'ubushinwa wang wentao ni urugendo rugira kabiri gusa perezida putin agize mu mahanga kuva sentare mpuzamakungu mpanavyaha isohoye umutahe wo kumuhagarika mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ni urugendo rwa mbere perezida putin agize hanze y'akarere kahoze kagize ubumwe bw'abasoviet muri uyu mwaka ni nyuma ko agendeye mu ntango z'uku kwezi kirigizisitani yahoze ari repubulika y'abasoviet ubwa nyuma perezida w'ubushinwa Xi Jinping yaheruka guhura na perezida putin ari ku mugwa mukuru w'uburusiya moscow iminsi mikeya nyuma y'uko umutahe wo guhagarika putin usohowe ico gihe perezida Xi Jinping yaratumiye perezida putin kwitaba ikoraniro ryerekeye umugambi belt and road initiative uwo mugambi ugenewe guhuza aziya ubuseruko bwo hagati bw'isi afurika n'uburaya biciye mu mayira yo ku butaka n'amazi ni mu ntumbero yo kwihutisha ibidandazwa vy'ubushinwa kugira bishike n'ingoga ku masoko mpuzamakungu kuri uyu wa gatatu perezida putin azovuga inyuma y'uko perezida Xi Jinping ashikirije ijambo ryo kugurura ikoraniro ku mugambi belt and road initiative abo bategetsi bombi bazogirana ibiganiro mu mpera z'uwo munsi
ijwi rya amerika reka dushimire mugenzi wacu fidel nyongabo ku makuru yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ariyo x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu rwanda aho urwego rujejwe gukora amatohoza ribe mu mpfunyapfunyo rutangaza ko rwataye muri yompi umumenyeshamakuru jean paul nkundineza yagirizwa ivyaha vyo gutukana inkuru ya asumta kabuyi ari kigali mu rwanda rib itangaza ko umunyamakuru jean paul nkundineza akurikiranyweho ibyaha yakoreye ku muyoboro wa youtube ibyo nkundineza aregwa yabishyize hanze mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'aho urukiko rukuru rukatiye diodone ishimwe uzwi nka prince kid igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu muri gereza ubutumwa nkundi neza yanyujije kuri youtube bwumvikanishije ko ibibazo ishimwe diodone arimo byakuruwe n'umutesi jori nyampinga w'u rwanda muri bibiri na cumi na gatandatu mu butumwa bwe umunyamakuru nkundi neza yumvikana abwira mutesi jori ko yishimiye ko prince kid akatiwe imyaka itanu ubu butumwa bumaze gusohoka umuvugizi wa ribu yabwira dijwi rya amerika ko ribu yahise itumiza nkunda indeza kuri uyu wa mbere ndetse biza kurangira afunzwe urwego rw'ubugenzacyaha ribu nta kompijoni cyangwa gushidikanya rufite namba ku byerekeye ibyaha jean paul akurikiranyweho bifite ibimenyetso bihagije bigaragaza ko ibyo byaha yabikoze itegeko ryavuzeho ntawemerewe gukora igikorwa iki n'iki riba rireba bose baba ari jean paul yaba ari manirakiza mubikurikiranye kuko abantu babaregeye cyangwa ni uko mugomba kugenza ibyaha twararegewe twararegewe ariko nubwo tutarekerwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufite uburenganzira bwo gukurikirana ibyaha rubyibwirije cyangwa ruregewe ifungwa rya mpundi neza ryamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere kugeza kuri uyu wa kabiri ku mbuga nkoranyambaga abantu baganiraga kuri iyi dosi bamwe bavugaga ko bakurikije itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru mu rwanda umunyamakuru nkundi neza yakagombye kubazwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura rmc aho gufungwa na rib abandi bakagaragaza ko nkundi neza yakabije gutuka umutesi mu gihe hari abagaragazaga ko amagambo nkundi neza yavuze hari komite muri rmc bishinzwe yakabaye imuhana bakumvisha ko kutarangiriza iki kibazo muri rmc ari ukugira ngo batere ubwoba abanyamakuru bashaka gukora umwuga wabo bisanzuye ijwi rya amerika ryavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mugisha emmanuel asobanura ko urwego ayobora rwagerageje kugira inama nkundi neza ariko ko ntacyo byatanze iyo hajemo nova posidire penali posidire penali bituma n'ibindi byose umuntu yakabakurikiranwaho biba bihagaze kubera sipiriti ifite cyangwa se uburemere iryo tegeko rigira bityo rero dushingiye kuri iyi ngingo baduha twakoze twebwe kuza gufatanya na ligo eyidi foramu gushaka kubona ko yahabwa inzu y'amategeko aramutse adafite umwavuzi umunyamakuru nkundi neza atawe muri yombi nyuma y'iminsi mike undi munyamakuru manirakiza theogene uherutse gutabwa muri yombi na ribu ivuga ko yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga ibihumbi magana atanu ngo adatangaza inkuru uyu niwe washinze ikinyamakuru ukwezi kinafite umuyoboro wa youtube ukwezi tv ijwi rya amerika ryabajije umuvugizi wa ribu niba iritabwa muri yombi ry'abanyamakuru rya hato na hato bitagamije kubibasira
usibye kuba ukindabije ari umunyamakuru nanjye nkikubajije ibikorwa bya ruswa umuntu afatiwe mu cyuho yakira ruswa wavuga ngo ni ugukanga umunyamakuru ni common sense buri muntu wese arabyumva ko ibyo bikorwa bidakwiriye nta muntu wumva ko yakora ibyaha ntakurikirane usibye abanyamakuru bamwe bagaragaje ko bababajwe n'ifungwa rya mugenzi wabo nkundi neza babinyujije mu nyandiko zinyuranye hari abandi bishimiye ko uyu munyamakuru yahanwa abo barimo madamu nsanga siliviya asanzwe ari umugore wiyemeje guharanira uburenganzira bw'umwana n'umugore iri fungwa naryakiriye neza cyane kubera ko imwe mu ngamba zo kurwanya no gukumira ihohoterwa rikorerwa ku gitsina cyangwa gbv ni uko haboneka ubutabera sitetimenti ye ngewe ntabwo nayifashe gusa nka gbv ataka kuri uriya mukobwa kubera mu by'ukuri yakabaye ari umugabo ntabwo yakabaye yabimukoreye kubera ko abagabo bafite ukuntu bubahana bagatinyana bakaba baagiyinga mu bitekerezo ntumva ko uriya mwana w'umukobwa babimukorera kubera ari umukobwa kubera ari umugore ariko sitetimenti nyayo yingiyemo kuri nge iri kirimino iyo mwumvishije uhamagarira abantu kurya abandi abo banyamakuru babiri bafunzwe mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri baza basanga muri gereza undi munyamakuru nsengimana teonese w'ikinyamakuru umubavu na cyuma hasani w'ishema tv aba biyongera ku bandi barimo hakizimana rashidi ndetse na karasira aimable nabo bakurikiranyweho ibyo bagiye banyuza ku mbuga nkoranyambaga undi neza jean paul ni umunyamakuru wikorera ku giti cye anyuza ibiganiro bye kuri youtube yamenyekanye cyane mu nkuru zigendanye n'ubutabera ubutabera kandi yakoreye bimwe mu binyamakuru byigenga byo mu Rwanda birimo igihe ndetse n'umuseke Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali Asumta Kaboyi urakoze tukivuga iby'ubutungane Kefa Nibizi umukuru w'umugambwe Frode Buhiraga iryandadaye yaraye nawe mu ibohero rikuru rya Mpimba riri Bujumbura mu Burundi ivyaha yagirizwa ntibiramenyekana neza ariko harimo guhungabanya umutekano w'igihugu umugambwe wiwe uranakeka ko ariko azira ibihe vya politike vy'amatora Urundi bwimirije namwe mu majambo yoba yaravuze umunsi Urundi bwibuka imyaka mirongo itandatu n'ibiri yari iheze umugana wa rudoviko rwa gasore yarondeye intara yo kwikukira ku burundi agandaguwe inkuru ya eloje wirikaneza akoresha ijwi rya amerika i nairobi muri kenya kefa nibizi yarungitswe mu ibohero rikuru ryo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura rizwi nka mimba ahejeje kumvirizwa n'umushikirizamanza kizigenza repubulika leonard yakiza nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika yabitubwiye yagiye gusambishwa nk'igihe cy'isaha zitatu n'iminota mirongo ibiri z'agatondo yumvirijwe mu ibanga mu bandi bantu bari bamuherekeje nta n'umwe naho umuryango wiwe yemerewe kumuherekeza mu cumba yumvirijwemo kandi nta n'umwanya wo guhabwa umushingwamanza mwunganira yaronse vyabaye nk'ikibiriraho yumvirijwe acarungikwa mw'ibohero ubutarariye niko avyiboneye biganijwe rya amerika ku mutahe wiwe watanguye kumenyekana kuri uyu wa mbere hari handitswe ko ko abwirizwa kwitaba imbere y'umushikirizamanza kizigenza ku mvo z'amatohoza jean dodue ndereyimana umunyamabanga mukuru wa kodebu yabwirijwe rya amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ko igishobora kuba gifunze umukuru wo mugambwe ari amajambo yanditse ku rubuga hwaniro rw'umugambwe rwa x aho yavuga ko abarundi bari mu bukene akabasaba kuba intwari nk'uwiguze ntayo kwikukira ko Burundi umuganwa rubi rwa gasore twebwe mu mugambwe w'abahizi kodebu iragenda daye wakiranye mubabaro ntangere itumwa ko ndetse n'imfungwa ry'umukuru w'umugambwe kefani y'ibizi ku bijanye n'ivyo yagirizwa twebwe ntavyo twamenye ariko ku mwihwezo twagize twasanze ivyo bifitaniye isano n'inkuru yoba yaciye ku rubuga hwaniro rwa twitter y'umugambwe igenekezo rya cumi na gatatu gitugutu n'umwaka aho twibuka incungu y'ikwikira ko barundi aho bigaragara neza ko habaye kudatahura neza icyumviro carimo muri ivyo vyanditse kuri urwo rubuga insiguro yero yose twobiha e, twobiha insiguro ijanye n'ibihe turiko turegereza vya politike ayo majambo yanditse yari yashikirije n'itangazamakuru ryo mu gihugu hagati ku wa cumi na gatatu ku kwezi kw'icumi hibukwa imyaka mirongo itandatu n'ibiri iheze rwa gasore yishwe n'ijwi rya amerika ryabimuganirije ko igihe yariko avuga ku bukene igihugu kirimwo muri bino bihe muri kino gihugu cacu cugarijwe cane n'ibibazo vy'ubukene bigaragara yuko bisaba yuko umuntu wese yitanga bivuye mu guharanira uburongozi bwiza kuko ivyerekeye iterambere ry'igihugu kuko umuganodoviko ugasura bivuze e, umushinge wavyo no kuronka uburongozi bwiza kuva hasi gushika hejuru abarundi twoshishikara tugira umutima wo gutsinda ubwoba wo kwitangira igihugu naho twabona umengezo turiko turakora birashobora gutuma tugira ingaruka mbi tukagira iryo ragi ry'ukwama tugira umutima wo kwitangira igihugu ko muri ino minsi turabona yuko umenga abarundi benshi basigaye bagendera mu bwoba metre christian hakarutimana umukuru w'ubunani bw'abanyamategeko mu burundi kaja burundi asaba abacamanza gusoma amategeko no kuyisungana bijya amajambo kefa yashikirije abandi bantu benshi barimo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bavuze hasa nayo muri iyi minsi nyene twumvise atakintu na kimwe co mufunga ata amajambo yavuze atandukanye n'ay'abandi birirwa baravuga bose e, amajambo umushinga ntayo kefa n'ibizi yashikirije ntatandukanye na gatonya n'amajambo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yashikirije naho uwoyumviriza wese canke uwayumvise arumva ko afitanye isano yose nta tandukaniro na ritoya rihari twe rero tukavuga tuti umutungane abacamanza bakurikiza amategeko amategeko aravuga yuko imbere y'ubucamanza abantu baba bangana imbere y'amategeko abantu bangana ni ukuvuga yuko rero icyo cyaha cyagirijwe kefa n'ibiza kitoreka kwagarizwa n'umushikiranganji wa mbere gervain ndirakobuca ivyo metre ntakarutimana ashimangira vyavuzwe n'umushikanganje wa mbere yabitangaje kuwa cenda uku kwezi mu gisagara c'ubutunzi bujumbura mw'ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza n'indongozi ryari ryatumweko na angeline ndayishimiye umutambukanyi wa perezida ndayishimiye leta y'uburundi irarajwe ishinga n'imiryango ibayeho umutima utari mu nda bamana umwitwarariko bibaza ico barara bafunguye abarya ntibahage hamwe n'abafungura ibidakwije ingaburo umugambwe kodebukera wahora witwa fodebu iragijyandadaye ariko washimye guhindura ibimenyetso n'izina kugira abanywanyi ntibawitiranye na fodebu washinzwe na melchior ndadaye yishwe inyuma y'amezi atatu gusa ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwa cumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu amaze gutsinda amatora ya mbere yabaye hisunzwe intambwe ya demokarasi mu burundi uwo mwaka nyene eroje burikaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika mu burundi kandi bamwe mu banyagihugu bemeza ko bugarijwe n'ikibazo co gufungura nabi abavuganye n'ijwi rya amerika basigura ko bataronka ico baha umunwa gikwiye ni mugihe kw'igenekerezo rya cumi na gatandatu ku kwezi uburundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza inkuru ya thierry ndayishimiye ari kigali mu rwanda byo gufungura neza muri iki gihe biragoyamo inzara ubuye yarateye tekerezwa kuco ubwira ukagabanya kantite bivanye n'amikoro kugataduka ugabanya kantite y'ivyo wari ufungura nyene abo ni bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi ry'amerika baba hirya no hino mu gihugu c'uburundi basigura ko muri kino gihe gufungura neza bigoye ku munyagihugu na cane cane muto muto ibintu vyo gufungura vyaragoranye kuko biba vyagiye biratsimba nka twegino tutashobora kugenda ugakora uwo munsi wihevye uka ugasanga uciye ibihumbi bine bitatu ariko hagira yuko uza gufungura ukaza usanga isaha nini bibiri kubera kwa kundi uba waciye bine bitatu ukaraba bimwe bibiri ingene uca ubifungura usanga nyine uriye nka rimwe gusa ugaca uryama ukanywa amazi iduka ry'ibiciro nibaza ko arico biva kuko ibintu gusa ko bigoma bitubuka banavuga ko kuronka imigwi y'ibifungurwa umubiri ukenera buri munsi bitagishoboka bitewe n'uko ibintu byahindutse mu mibereho y'abarundi ugiye muri ntangangufu na ndemamubiri ugiye muri bya biharage ugashyira ko n'akakanyama na gakera mugabo kubera kwa kuntu biba byarazimbye amahera uca usanga uri kurira amahera menshi atari winjike nibaza yuko boza bararaba uwo murindi ibiciro biduga ko ko bogabanya kugira ngo ubuzima busanzwe bubandanye bugenda neza ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ry'ukwezi kwa cumi buri mwaka amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza uburundi nabwo bwarifadikanije n'amakungu mu kuwuhimbaza mu ntara ya kirundo ku rwego rw'igihugu icivugo kigira giti amazi n'ubuzima amazi aradufungurira twese tuyabungabunge buri amatara aherutse kugenwa mu mabanga yo kurongora iyo ntara victor segasago yaramenyesheje ko amazi ariyo soko ryo kuronka ibifungurwa bikwiye kandi byiza Tuzi amazi ko ari ubuzima amazi tuyanywa tukayakoresha mu kugira isuku aradufasha no mu byo kwiyunguruza murabizi yuko amato atwara ibintu akoresheje amazi aratanga kandi n'umuyagankuba amazi niyo atuma ibinyabuzima byose bibaho victor segasago anavuga ko mu ntara ya kirundo abanyagihugu baho bagikenye cane amazi meza ndetse n'imirima yaho ikeneye imigambi ya kijambere yo kuvomera kugira ngo gufungura neza bigegweko dufatiye ku biharuro duhabwa n'abahinga mu gisata c'amazi dusanga intara turongoye ko hakiriho byinshi byo gukorwa kugira ngo amazi meza ashikire abenegihugu bose aha kandi n'abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika barasigura ko kuronka amazi bikigoranye cane mu gihugu c'uburundi kuko bamara igihe bataronka amazi bagasaba ko hokorwa ibishoboka byose amazi akaboneka aho tubaye kubera amazi ni ikibazo rwose bose ugasanga n'isomero irahetse atamazi dufite muri karitsiye amazi yaza nka rimwe rimwe mbere ari nahera n'iminsi ibiri ataje cyangwa itatu sinzi impamvu umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije ibidukikije Prosper Dodiko amenyesha ko leta y'u Burundi ifise umwitwarariko wo gukingira amazi no kuyaronsa abayakeneye bose kuko amazi akenerwa mu buzima bwa muntu ndetse n'ibindi binyabuzima biba ku isi umushikiranganji dodiko asaba abarundi bose kubungabunga amazi iyo ava akagera na cane cane ko uburundi buri mu bihugu bifise amazi menshi cyo gituma rero duhamagarirwa gukingira amasoko duhamarirwa gukingira imitumba duhamagarirwa gutera ibiti kugira ngo amazi abandanye aboneka ku rugero rushimishije intara ya kirundo yahimbarijwemo umunsi wo gufungura neza ku civugo kigira giti amazi n'ubuzima amazi aratugaburira kandi twese duhamagariwe kuyakingira abanyagihugu benshi baho banywa amazi mabi aho ibice mirongo ibiri na bine ku ijana by'abanyagihugu bo mu kirundo aribo banywa amazi meza nk'uko bitangazwa na buramatari w'iyo ntara iyo ntara kandi yahoze igaburira igihugu cose mu myaka yatambutse na cane cane ku gitegwa c'ibiharage nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo uburimyi uburimyi n'ubworozi kuri ubu umwimbu waho ukaba utifashe neza naho umuryango wita ku biribwa n'uburimyi FAO mu Burundi utangaza ko amazi agize ibice mirongo itanu ku ijana by'ubuzima bw'umuntu akaba yihariye ikibanza kingana n'ibice mirongo irindwi na kimwe ku ijana ku isi uwo muryango unatangaza ko kuri ubu abantu bangana na miliyoni zibiri n'ibice bine ku isi baba ahantu hatagira amazi benshi muri abo ni abarimyi kandi ari nabo bakenera amazi cane impunzi hamwe n'abimukira byatangajwe n'uwuserukira uwo muryango wita ku biribwa n'uburimyi FAO mu Burundi ubwo yari yitabiriye ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe gufungura neza wabereye mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa mbere Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali ijwi ry'Amerika tubandanirize ku kiganiro Amerikana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa gatatu igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwaciye iteka ko abacamanza abo ari bo bose ari indahangarwa ikaze mu kiganiro amerikana mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe umutegarugori witwa ora spitler wo muri leta ya indiana mu burengerazuba bwo hagati muri leta zunze ubumwe za amerika abinyujije kuri avoka we yagejeje icyifuzo ku mucamanza witwa harold stamp amusaba gufata icyemezo ko umukobwa we linda spitler abagwa na muganga akamufunga ku buryo atazigera abyara Orwa Spitler yasobanuraga ko umukobwa we Linda Spitler afite uburwayi bwo mu mutwe ko kutabyara rero biri mu nyungu ze. Icyo gihe Linda Spitler yari afite imyaka cumi n'itanu. Akimara kubona urwandiko rwa Orwa Spitler, uwo munsi umucamanza yahise asinyira ko atanze urwo ruhushya. Umukobwa ntiyabimenye. Nta muntu wari umuhagarariye mu rukiko imbere y'umucamanza. Ntibyanyuze mu nzira zisanzwe z'imanza, ni ukuvuga kujyana ikirego ku mwanditsi w'urukiko ucyakira akacyandika akagiha nimero akagishyikiriza abacamanza bakazagisuzuma maze bakazakiburanisha nta mpaka zabaye imbere y'umucamanza ni ukuvuga ko nta rubanza rwabaye nta tegeko ryariho umucamanza stamp yaba yarashingiyeho nta n'ikimenyetso na kimwe yasabye ngo agisuzume mu cyumweru cyakurikiyeho umubyeyi ora spitler yitwaje icyemezo cy'umucamanza stamp yajyanye umukobwa we Linda Spitler kwa muganga yamubeshye ko bagiye kumubagisha apandise bakayikuramo kugira ngo atazigera arwara apandisite ariko abaganga bari bakuriwe na Dr John Hines bo bari bazi icyo bagomba gukora hashize imyaka ibiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu Linda Spitler yashatse umugabo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu abonye adasama inda yabajije Dr Hines impamvu Hines yari asanzwe ari we muganga w'umuryango wa Spitler. Muganga rero yamusobanuriye uko byagenze ubwo yamubagaga mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe. Linda wari warafashe izina ry'umugabo we rya Spackman yagiye mu rukiko rw'ibanze kurega nyina na voka we wa mucamanza harold stamp dr john hines n'abandi baganga babiri bamufashije kumubaga n'ibitaro bakoragamo yabashinjaga ibyaha byo kumwicira uburenganzira bwe bwo kororoka uburenganzira bw'abafite ubumuga n'uburenganzira bw'abagore urukiko rwaciye urubanza ruvuga ko umucamanza harold stamp adashobora gukurikiranwa kubera ko afite ubudahangarwa ahabwa n'umwuga we bityo urubanza rw'abo bareganwaga muri dosiye imwe narwo rubaruburiyeho linda spackman yarajuriye urukiko rw'ubujurire rwo rwamuhaye ukuri ruvuga ko nta shingiro icyemezo cy'umucamanza stamp gifite kuko kitanyuze mu nzira nk'izindi manza zose kandi ko atihaye n'umwete wo kurengera uburenganzira bw'umuntu wari ukiri umwana stamp nabo bareganwaga nabo barajuriye bajyana ikirego cyabo mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu nibwo rero ruciye iteka ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa gatatu igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani rwanzura ruvuga ko stamp nubwo yafatiye linda spackman icyemezo cy'agahomamunwa adashobora gukurikiranwa n'inkiko kuko akazi ke k'umucamanza kamuha ubudahangarwa urubanza rurangira burundu gutyo ijwi ry'amerika ubudahangarwa bw'umucamanza bumukingira gukurikiranwa mu nkiko ku byemezo afata mu rwego rw'akazi ke ariko bamwe na bamwe basanga bwari bukwiye kuvaho mu gihe umucamanza aciye urubanza rugira ingaruka z'ishyano nk'uru rwabaye kuri Linda Spackman basobanura ko ari ihame rishingiye ku cyabaye nk'umuco gusa ko nta shingiro bufite mu mategeko kuri bo ubu budahangarwa bw'abacamanza bubashyira hejuru y'amategeko n'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga ntibabibonaga kimwe umwe muri batatu batoye oya kuri ririya teka ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani justice potter stewart yaranditse mu mwanzuro we ati nta bubasha umucamanza afite bwo gufata ibyemezo bishobora kugira icyo byonona cyangwa kugira uwo byangiriza abahanga mu by'amategeko bemeza ko iri teka ari kimwe mu byateje impaka zikomeye z'urudaca mu mateka y'urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika impaka kugeza n'ubu zitarakemuka nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
akabino nga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya reka dushimire abagize uruhara bose ngo amakuru ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na jowe diane ninahazwe yakoze nadia taha yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi banje bose ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose turongera mu mwanya uri imbere mu bindi biganiro ngiye kubategurira
babyeyi babyaye mu gaheka tubifurije amahoro